NN Radio, Izwi Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri aka kanya muri kumwe nanje Fidel niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha umugambwe RANAC uharugwa mu itavuga rumwe n'imigambwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi usaba leta y'u Burundi kureka abanyepolitike atagize uruhara runini mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagatahuka kugira baje mu matora nk'abandi Barundi
nuhamagarira n'ubwo rwaruka rwo muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura ivyo vyaha vyo kwama bakubitana
uwo ni arabisi baricako umukuru w'umugambwe RANAC ahamagarira urwaruka rwo mu yindi migambwe mu Burundi koroherana ihuriro Justice for Burundi rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya Afurika yubahiriza agateka kazina muntu mu gihe Tanzania itohagarika ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi umugambwe RANAC uharugwa mu itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi usaba leta y'u Burundi kureka abanyepolitike batagize uruhara runini mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagatahuka kugira baje mu matora nk'abandi barundi umukuru w'uwo mugambwe yabishikirije kuri uno wa kane mu kiganiro ku bamenyesha amakuru inkuru ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi mushikirizwa na mugenzi wacu Desire Atungimana muri icyo kiganiro ku bamenyesha amakuru warongoye umugambwe utavuga rumwe na leta usanzwe uri mu runani senared yashikirije ko umugambwe arongoye wiyamiriza ico cose coza conona integuro y'amatora mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aloise baricako agatunga agatoke ibikorwa bibi vy'urwaruka rwegamiye imigambwe imwe imwe ibikorwa bijanye no kutihanganiranirana twebwe ujya muri ranaka icyo kibazo twari twaragitoreye umuti kuko twebwe urwaruka rwacu twagwishe inyange inyange ni ukuvuga akanyoni kera katagira kose nuhamagarira n'ubwo rwaruka rwo muri iyo migambwe yindi ikubitana ko bohindukira nabo nyene bakaba inyange bakera bakikura ivyo vyaha vyo kwama bakubitana bakamenya ko imigambwe uno munsi uri umugambwe ranaki ejo ukaja mu mugambwe sawanyafrodebu hirya ejo ukaja mu mugambwe seneri hirya ejo ukaja muri senedefted bamenya ko imigambwe irahera ariko urya uba wakubise cyangwa wakomerekeje ni mwene wanyu baravukana bashireho umutima wo gukundana bibagire ibijanye no gukunda umugambi gusumba ibindi byose abarundi rero basigaye ubwo rwaruka rushaka gukunda umugambi gusumba uburundi rwakunda umuganga gusumba abo bavukana icyo twababwira ni uko boshiraho umutima wo gukundana bakareka gushiraho umutima wo kugira ngo bakorere umugambwe wabo ikindi ni uko nabajya bagwaruka naho urukubitana ubirabyo mu bisanzwe bakora abanyapolitiki gusanga rujya gwaruka mu bisanzwe ataco bwunguka ahanini kuko ni bake muri rujya gwaruka usanga bagize ikintu bimarira n'inyuma y'ayo matora indongozi y'umugambwe ranake imenyesha ko witeguriye kwitaba amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ugashima ingene umugwi w'igihugu seni ujejwe kuyategura uriko urarangura ibikorwa vy'imbere yayo aloise baricako arongoye ranak agafatira ku bijanye no gutanga intonde z'abifuza kuja mu migwi yo mu ntara no mu makomine izoba ijejwe gukurikirana ayo matora vyabaye mu muco kurusha uko vyahora seni yaratumye ko nivyo amadosiye y'abantu bashaka kuja mu masepi mu minsi iza naho nyene izotuma ko abashaka kuza mu masesi ni ukuri ngaho umuntu yoshimira seni kuko seni yabikoze neza bwa mbere yabikoze ku gihe iratanga umwanya ukwiye siko vyahora kera kera baratujuragiza hanyuma ica kabiri isaba impapuro zirya bashira muri dosiye zoroshe kuronka cane nta mpapuro zigoye zirimwo ni ibintu uwo wese usanga nk'abashomeri babifise ikindi kandi ushima nuko yashatse ko muri izo hojamwo abashomeri umugambwe ranake utera akamo abanyapolitike bahunze igihugu gutahuka bakifatikanya n'abandi barundi kwitegurira amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe abategwa kamo kugira batahuke mu gihugu harimwo abaronderwa n'ubutungane bw'i Burundi bagirizwa ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwarongoye uwo mugambwe afise icyo asaba leta y'uburundi narebye na twebwe amatora tuzoyitabira neza cane nanake iracari muri sinarede gushika uno munsi kuko turahuza kuri ico kintu c'ukuja mu matora kandi muri sinarede umugambwe uragumana independance yawo igihe duhuza kuri ivyo byo kuja mu matora nta kibuza ariko igihe tutohuza ku bindi urumva ivyo vyoba ari bindi ariko gushika ubu kuri iki co kuja mu matora turagihuza kandi nabo nyene candakibandaniriza ko ubu yavuze ibi vy'imitahe nuko hariho vy'ukuri abanyapolitike bari hanze bari ku mitahe ariko nibaza ko leta y'u Burundi kubera ishaka ko amatora nayo nyene yogenda neza kandi yarabivuze ko ishaka kugenda neza nibaza ko yoraba mu banyapolitike vy'ukuri atakiboneka neza ko boba baragiye muri birya gihirika ry'ubutegetsi atagintu kinini kibagira gihari barahari ko botaha kugira ngo nabo nyene bategura amatora arimwo bose vyoba vyiza umugambwe ranake uvuga ko uzitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umenyesha ko wiyamiriza inani z'imigambwe zose zivuga ko zizitabira ayo matora aho zoturuka hose aroyizi baricako arongoye uwo mugambwe akavuga ko ivyabaye mu myaka iheze vyatumye umugambwe uri ku butegetsi wihariza ubutegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umugambwe ranake uri mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bamwe mu bari muri bwo baherutse kumenyesha ko bimirije gutahuka mu burundi kwifatikanya n'abarundi mu matora yimirije ivyo biruko mu gihe hari abanyapolitike baherutse kwiyonkora mu runani senared bashinga urunani sefor nago nyene ruvuga ko ruharanira amasezerano y'abarundi yarusha muri tanzania
yari nkuru ijwi ry'amerika ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi bushikirijwe na mugenzi wacu desire hatungimana ihuriro justice for burundi rigizwe n'abashingwamanza b'abarundi n'abanyaburaya rigabisha ko rishobora kwitura sentare mpuzamakungu y'ubutungane hamwe na sentare ya afurika yubahiriza agateka kazina muntu hamwe tanzania itohagarika ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu mu itangazo bashize habona abo banyamategeko bemeza ko babifitiye uburenganzira na rijya zimwe mu mpunzi zamaze kubitura basaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu muri onu gufata iki kibazo mu minwe kugira gondoza abategetsi ba tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneze mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu abashingwamanza batanu bagize urwego nyobozi rw'ihuriro justice for burundi babiri b'abarundi na batatu b'abanyamahanga barimo umubirigi bernard menge azwi cyane mu madosiye y'uburundi bemeza ko hari impunzi ziri muri tanzaniya zamaze kwitura iryo huriro inyuma y'umwumvikano wa leta z'uburundi na tanzaniya wo gutahukana abarundi bose bahungiye muri tanzaniya kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza igitigiri c'impunzi zituye abashingwamanza ntikizwi ico bikora bene kwizerwa basigura ko impunzi zabituye zabatakambiye zibabwira yuko ziramutse zitashe zifise ubwoba ku mutekano wazo ihuriro justice for burundi ryibutsa ko rirakurirwa n'amategeko kuvugira no guhagarara mu gishingo c'abantu badashobora no kurukura mu kanwa mu bantu benshi ngo biyerekane kubera gutinya ko bibagira ko ingaruka mbi muri tanzaniya abagize iryo huriro ry'abanyamategeko bibutsa ko ingingo ya tanzaniya yo kwemeranya n'uburundi gutahukana impunzi harimo n'izitavyifuza ihonyanga amategeko mpuzamakungu kandi iteye kubiri nayo bavuga ko ico cemezo gifashwe mu gihe i geneve mu busuwise abagize umugwi utohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bafise umwitwarariko mwinshi w'icubuka kiri mu gihugu ahavugwa abantu badasiba kwicwa bongerako ko iki cemezo kiraje ishingana rijya mu makambi y'impunzi aho amasezerano ya Geneva cubahirijwe abanywanyi b'umugambo utavuganwa n'ubutegetsi senere badasiba kuja kwiyandikisha nk'impunzi batinya kwicwa nka bagenzi babo mu gihe abandi bo mu migambo itavuganwa n'ubutegetsi nabo ubu babayeho mu kinyegero ibivugwa abashingwamanza bashimangira ko ataguhuguza kurimwo kandi ko batatu kuri batanu bateye umukono kuri no rwandiko basohoye bishikiye mu ikambi y'impunzi ya mahama mu gihugu c'u rwanda ku itariki ya gatandatu ku kwezi maze mu biganiro bagiraniye n'abaserukira impunzi basanga nta kinyoma na kimwe kirimwo mu bishikirizwa mu ndwiza abanyamategeko bagize justice for burundi bamenyesha ko basabye umubonano umuserukizo wa sr ku cicaro gikuru geneve kugira ngo bamenye utwigoro nyezina uwo muryango wa onu ujejwe impunzi utekanya gukora mu ntumbero y'ukubahisha amahame yawo ushingiyeko ihuriro justice for burundi risaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vy'agateka muntu muri onu gushikira utwigoro twose kugira ngo amategeko yubahirizwe rinemeza ko iruhande yo gutaka ibihugu vy'akarere hamwe n'amakungu rishobora no kwitura n'urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane kubaha international de justice mu gifaransa hamwe n'urukiko rwa afurika rujejwe agateka muntu kubaha africain de droit de l'homme de peuple mu gihe ivyo kugondoza leta ya tanzaniya vyosendwa mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze uburundi na tanzaniya vyumvikanye gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri ku butaka bwa tanzaniya kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi uwo mwaka ubu ziharurwa mu bihumbi ijana na mirongo umunani iki cemezo naho kuva higiye habona ciyamirijwe n'abatari bake gushika ubu leta ya John Pombe Magufuri batazira bulldozer yavuze ko ingingo yafasha y'intabanduka mbere inagabisha amwamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ariko arayigwanya co kimwe na bamwe mu bakozi ba ASR yagiriza kubuza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika urakoze roje kuri iyo nkuru mu rwanda ababa ku izinga eh, kirehe mu karere ka nyamasheke mu burengero bw'igihugu bagirize bagirize inzego z'ubutegetsi kubibagira eh, ku bijyanye n'ibikorwa remezo ivyo bavuga ko bibasigaza inyuma mu iterambere umumenyeshamakuru wacu temistok mutijima yabagendeye maze adutegurira iyi nkuru nabutse nyine ba sokumwe ba data ivuka gihe bose ba- ba- batuye ku kirehe ariko ba- byagiye bigira bicanga benshi ni- n'ubukene bamwe bakasohoka bahagera bagapfa ku myaka irenga mirongo inani umusaza ntawigira karori ubuzima bwe bwose kuva avutse kugeza ubu abumaze aha ku kirwa cya kirehe muri nyamasheke aratunyuriramo uko babayeho hakukirwa kandi utabasha no guhinga kuba nasheta ngo ndahinga ubwo ni ukunywa amazi ikivo nandi ashobora kujya kuvoma ku mugezi iri hakurya hakora izuba cyane hahinga bake n'imirima ntayo amasambu ni make make ni bamwe na bamwe bafite kandi mfite nk'utu dukawu gusa turi ku irembo nturatora n'umugore wanjye nta- ntitukibasha guhinga nawe ararwaye n'umurwayi nanjye ndi umurwayi ni ku kirwa gituwe n'imiryango hafi magana abiri igizwe n'abarenga igihumbi n'ijana kiri rwagati mu kiyaga cya kivu mu bijyanye n'inzego z'ubutegetsi kirehe ni umwe mu midugudu ibarizwa mu murenge wa macuba akarere ka nyamasheke aha ku kirehe uretse ishuri ribanza ndetse n'ivuriro ry'ibanze poste do sante naryo rikora kugeza isaa cyenda z'amanywa imirimo igahagarara nta kindi gikorwa remezo wahasanga igihangayikishije abahatuye kuruta ibindi ariko ni ukutagira amazi meza ko tuzi amateka yaho nahavukiye nta mazi meza uyu ni umwaka wa gatanu batwizeza ngo bazaduha amazi ariko na n'ubu ntaraza duhora twibutsa mu manama hose nta ntibaduhe igisubizo tunywa amazi y'ikivo kandi batubwira ko amazi y'ikivo ari mabi arimo inzoka aba ari mabi mbese ntabwo ari ayo kunyobwa ariko niyo tunywa kubera ko niyo tubasha kubona hafi kugira ngo babone amazi meza abatuye kirehe bibasaba kwambuka ikiyaga cya kivu bakajya gushakishiriza hakurya yacyo ku babikora umunsi ku wundi ni urugendo rutoroshye turagenda tugakodesha amakoperative afite amato tukayaha amafaranga igihumbi ariko injerekani iyo igeze hano ni amafaranga magana atatu ni uko tuyanywa n'ubwo buzima du- tubayeho ubu tuvoma hakurya hafita ku munimba abantu b'abasore bagira mu gitondo bakaza nka saa tanu saa sita hariya hakurya y'amazi iyo tuhageze hari igihe duhura n'umuyaga ni uko abenshi tuzi koga ntawe ari wapfa barobama ariko bakoga bakomoka kuko abenshi abenshi bazi koga cyane urumva ni ikibazo urumva rero hari igihe twabyizera cyane hakazabaho igihe hazaba ingorane abatuye kirehe ya nyamasheke kandi bagaragaza ikibazo cyo kudindira mu iterambere baterwa no kutabona umuriro w'amashanyarazi nka kimwe mu bikorwa remezo by'ibanze nta terambere rijya ritugeraho abandi hakurya ya miririba bafite kwishyira hamwe bagakora koperative runaka bakoresheje umuriro ariko twebwe nta bitugeraho duhora turi hasi utazi ubucuruzi bwo gusambaza ahora aho ngaho nta murimo afite kandi afite ubundi bwenge apfundikanye mu mutwe ku buryo yabukoresha afite umuriro nk'ubu nambutse ngiye gucaginga telefone ndayicaraho kugeza igihe iruzurira nyigarure kuko hari igihe tuzisigayeho zigahera burundu kandi ahandi ibizimba by'ahandi hose iterambere ryagiye rihagera bafite umuriro bafite amazi twe rero twabiba icyo twazize aba baturage bagasaba inzego z'ubutegetsi kubibuka kimwe nk'abandi banyarwanda hari igihe twumva ngo ngo umuyobozi runaka yagiye ahantu ngo yahasize ngo umuhanda ngo yahasize ngo amazi ngo yahatanze umuriro turifuza ko natwe leta yatuzirikana nk'uko bazirikana ahandi kuko dutuye mu gihugu kimwe ntabwo twagumye kujya tubyumva gusa ngo tubyumvire hirya hirya ariko twebwe tubitegereze ntitubibone twumva nyine twebwe tutazwi mu gihugu tumeze nk'abatakirimo tubonye amazi ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo cy'inzoka abana barwara n'abakuru ntabwo inzoka zo mu nda zakongera kwica abana ariko ubu ngubu nicyo kintu gihura no- n'abana cyane aravuka kubera kunywa amazi mabi akavukana inzoka zo mu nda cyane cyane ni kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke iki kirwa kibarizwamo zirizeza abatuye aha ku kirehe ko hari gahunda yo kuhageza amazi meza uyu ni bwana ntaganira josue michel umuyobozi w'agateganyo w'aka karere ku murongo wa telefone hari ibyo bita iriba mvakuzimu hari gahunda ihari y'uko bazashyira ayo, ayo mariba amazi azamuka ba- ya pompaje ava mu, mu kuzimu ndaza kubaza ko muri ya resource center tubinoze kuko harakenewe byihuta ariko ubundi igihe bamaze ayo kunywa ba- bavomaga hakuno ikirambo ni taraje ndende noneho ari bakoresha muri busanzwe ayo- nayo icyo bavugaga ariko tugatanga inama ku ku bajyanama b'ubuzima y'uko byibura bagiye bashyiramo siro kugira ngo yice mikorobe ziba zirimo bagakoreshwa harimo siro biraza gutuma byibura ubuzima uwabyongereyeho cyangwa se ukozwe mu buryo bwibura butanga icyizere cyatuma batandura mu buryo buhoraho ku birebana n'umuriro w'amashanyarazi uyu muyobozi yabwiye ijwi rya amerika ko barimo kuvugana n'ibigo bitanga amashanyarazi akomoka ku mirasire y'Izuba harebwa uburyo byakwagurira ibikorwa byabyo aha ku kirehe aba baturage barataka kutagira umuriro n'amazi meza mu gihe ibi biri mu bikorwa remezo by'ibanze leta yari yijeje kugeza ku baturage bose amazi ku kigero cy'ijana ku ijana amashanyarazi kuri mirongo itanu ku ijana bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi uyu muhigo waje kwimurirwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane aho kugeza ubu imibare y'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko abarenga mirongo inani ku ijana mu banyarwanda bagerwaho n'amazi meza mu gihe abarenga gato mirongo itanu bagerwaho n'amashanyarazi temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc itangazo ryatewe ko igikumwe n'umunyepolitike murundi azwi cyane shovino mu gwengezo ku igenekerezo rya cumi ryo ku kwezi kw'icyenda rivuga ko abakuru b'imigambwe abanyepolitike hamwe n'abarundi batari bake bakoraniye Brussels ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Bubiligi ku igenekerezo ry'icenda ry'uku kwezi nyene kugira ngo bihwezaho urugamba rwo guharanira iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha amahoro hamwe n'ukurekuriranira bigeze uyu munsi ku wa kane kandi umugambwe ranaka wahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kijanye n'indyane ziri mu runani senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi mu kanya mugenzi wacu frederic ngundikije yaganiriye na frederic bamvuga inyumvira icegera c'umukuru w'urunani sefor arusha hamwe na alois baricako umukuru w'umugambwe ranak bamvuga inyumvira atangura avuga ku mvo zatumye urwo runani rushingwa bwa mbere hoho ntangure mvuge yuko itangazo mwabonye ntiryari igitangazo gusa kwari ukumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka ubundi hariho itangazo mwabwirizwa kuba mwabonye ngira ngo ririmo riraza imbere y'uko kino kiganiro gitangura risigura neza imvo n'imvano y'uru runani rushasha twashizeho izo nazo ni zihe icyo nica urwo runani rugizwe n'imigambwe porona turi kumwe na ipede zigamibanga turi kumwe na na kzfdd turi kumwe na n'uwundi mugambwe utwagwa n'uwitwa prosper turi kumwe kandi n'abandi bajye n'icubahiro hariho na ambasaderi julien nahayo hariho na jewe hanyuma rero n'abandi turi kumwe n'abandi bagomba dusaba bariko baradusaba ko bokwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira urwo runani neza bazaba bashize inkumu kuri urwo rwandiko urunani rwanyu sefor arusha rutandukaniye he n'urunani senareda aho bitandukaniye bwa mbere igihe twariko turubaka sinarede twari twavuganye yuko twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa nshingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kurwanira iteka ry'abarundi mu nyuma uwararongoye sinarede arabyitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri c'abarongoye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu bo barabiduhakanira hanyuma yanduruka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo bi- ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti eh, vision two- tutakiyisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abava rero muri sinarede eh, twebwe turanduruka turafata ingingo y'uko eh, twoja hamwe eh, kugira ngo tubandanye gufasha abarundi Tuti- mu majambo iyo make ntushobora mushirantahe kwiteza imbere.
frederic bamvuga inyumvira turetse kutaja mu matora iyindi migambi ngenderwako y'urunani sefor arusha niyihe mu majambo make cane gose mu majambo make cyane rwose ubwa mbere huko nuko dufatanya n'abandi barundi eh, bariho baba bahunze baba hagati mu gihugu kugira ngo twiyumvire igituma izi njyane eh, ziguma ziza uko amatora atashe abantu bashaka kwigumagiriza ku butegetsi twokora iki kugira ngo abarundi twumvikane ingene abarundi bose bari bu- butwagwe mu mahoro ni ukumva intwaro kwiyumvira intwaro yoza ishyira abarundi hamwe yisunze amasezerano ya arusha icyo ni ikintu cya mbere tubwirizwa gukora ni ukuvuga kurondera abarundi iyo bari abahinga aba- abanyagihugu basanzwe dusenyere ku mugozi Igome- umwe hanyuma turabe ingene torondera ubu- ubu- ubutegetsi iyi ntwaro iza gushyira i- imbere iteka ry'abarundi atari iza gufatira ku moko cyangwa gufatira ku ma- ku madini ari intwaro ije gufatira kuri ka- kamere k'umurundi no kuvuga umunyagihugu w'umurundi abwirizwa kuronka ivyo abwirizwa akenera kuva ari muto gushika apfe Yego, Meya.
maze hako tu- kwama tu- tuza turarondera eh, abarundi baja baja mu bukene bajanwa mu bukene ku nguvu abarundi bahe bahendagizwa n'ama- n'amadini abarundi Meya, ndabona- bahendagizwa ibi na biriya mugabo bakabasamaza aho kubereka ibizobagira akamaro ibizobatungira abana babo ejo bigatuma igihugu cacu uyu munsi mu gitondo kandi i bujumbura mu burundi umugambwe ranake wakoresheje i- ikiganiro watanze ikiganiro ukaba waciye hirya no hino cyane cyane indyane ziri mu hari senared nashaka turi kumwe na n'umushirantahe bareca kwa aloyiza arongoye uyu mugambwe atubwire mu majambo make ikintu bashikirije abamenyesha amakuru
ego abamenyeshamakuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye eh, n'amatora yi- ya bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'oropozisiyo imigambwe yitwa ko itavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambo nyene iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icanacanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora twebwe rero muri anaki twashaka kumvisha abarundi n'amakungu ko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari utari mu nzego inani inani zimwe zimwe mushyantahe Bikunda bareca kwa ko- aloyiza zirafise amakenga ku vyerekeye cyane cyane nk'uko uh, frederic bamvuga inyumvira yabivuze eh, zere- ingorane zijanye n'amasezerano iyarusha uh, eka ivyo bibazo bafise bobo mu bivuga ko iki canke ayo makenga bafise
ayo makenga bafise jewe barantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri sinarebwe sinarebwe ivuga akoro darusha n'ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi bibiri na gatanu none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari uwababujije yuko babivugira muri sinarebwe hari uwababujije yuko batanga intererano y'icokorwa kugira ngo irakora idarusha darusha n'ubwiza shingiro ryayivuyemwo ryubahirizwe ikindi umuntu yobabaza igishasha bazanye nawe mvise ko namwe wakibabaza ni kike kitari mu byo sinarebye yariko irakora atari muri bya bindi nyene by'uko imigambwe cyangwa inani zitavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi ngaha mu burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byoba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo iyo bibandanya tuvuga musa musa n'abatemera mushaka nawe baraca ko barabizi musa n'abatemera ibivugwa n'umu- n'urunani sefor arusha ku bwanyu ikintu cyoba gituma iyo migambwe itandukana n'ikihe cyangwa iyo migambwe itangaza ko itazoja mu matora ikintu mwibaza cyoba gituma izo nani zitangaza ayo majambo igituma iyo migambo isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambo cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegeraho ni ukuvuga yuko wari wiyumvira ko ari iwe boba umukuru w'urwo runani ugatsindwa habaye amatora uca uvuga ngo ugenda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine uca uvuga ngo wavuyemo nagomba nsabe abanyapolitiki b'abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo sefo rivutse ntivutse ngo ni kubera ngo hari ikintu kinini jeni yibaza izozana kiretse yose itubwira ubu ku mugaragara akakivuga kinini ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha a nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera ko Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na okelo mwiriwe neza baramutse Mwaramu- baramutse frederic musije mwaramutse neza muri hega ya okelo ndi mu majyaruguru ya uganda padere ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane eh, ku runani rushasha sefor arusha tukavuga kandi no ku kiganiro eh, umugambwe uri mu burundi watanze uvuga cyane cyane ku byerekeye eh, indyane ziri mu runani senarede duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro mu kanya gato Ah, icyumviro mu by'ukuri reka ndebe ku ruhande rwa opozishoni aba opozishoni bareba inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida ntabwo aricyo kiri imbere babanze barebe se umuturage n'iki azi- tuzamumarira ese n'icyo abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwi- kwita- kwibumbira hamwe o- nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko hari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu byi- ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo murakoze murakoze okelo eh, reka mushira na frederic bamvira mugira ico muvuze ku bishikijwe ivyiyumviro vya okelo avuga cyane cyane ku nyungu ah, abanyapolitiki batavuga rumwe na leta z'abanyagihugu z'abanyagihugu boshira imbere uko niko vyifashe mu runani ah, sefor arusha bwa mbere eh, bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe aroyize nahora mbaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziwe muri ibibazo muri izi nama turimo tuba- tuguma tugira ntawanyishura rero ni ukuvuga igi- ico twipfuza ni uko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi dushaka kubi none turabona turimo turarondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja mu matora ntibaronka iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivy'ukuri inyungu z'umunyagihugu nayaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hama bagaha abo bipfuza umushikantahe bacakora bize namwe eh, ku cimiro ca ukero avuga ko abanyapolitike cane cane abo batavuga rumwe na leta boshira imbere inyungu z'abanyagihugu akaba yavuze kandi n'ikibazo co korohereza abatavuga rumwe na leta duga kwijambo mu kanya gatoya cane rero kiro ndamushyigikiye ibyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitike twitwa ko dutwara imigambi hejuru twabwirwa gushyira imbere ineza y'abanyagihugu cyane cyane ineza y'abanywanyi bacu kuko n'izo nani zose zivuka uwo wabaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu mu- murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyinshi itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitike wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirizwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba akore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza
ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika dushimire enjeniyeri Justin Twaits yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na Etienne karekezi kuri mikoro mari kumwe na Angela Kide niyo ngabo mugire ibihe byiza muwandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika